raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil Saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attama ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee torban kana dhiyeessinee turre keessa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna.
Muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahimedii fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa godina Iluu Abbaa Booraa mattuutti jaarrolee lafaatii fi bakka buutota uummataatiin wal haasa'anillee. Bulchooti sunin mattuutti gabayaa oomisha Itoophiyaa eebbisan. Achumaan mana kuusaa jabaan baranaatiin jaaraniif dhagaa yayyaba kaane. Naakur malkaan nu erge.
Gaaffilee dhiyaatan ilaalchisee muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed akkas jedhan.
Waa'ee boodii sirriitti dhaga'ee jiru. Waa'ee hospitaalaas dhaga'ee jiru. waa'ee daandii gaaffii shan ja'a kaastaniittuu keessaa dhammoo sadi dhaga'eera. Dhaga'eera jechuun garaagaraatii kan isaan dubbatu jechuudha. Rakkoon ammas keessaa inni keessaa cimee tokko ga'eenna inni haalaan nu rakkisu kan siyaasaas kan amantaas akkaatuma kanaan laaluun gaariidha.
Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaas gama isaaniitiin rakkoo bu'uuraalee misoomaa kaan ilaalchisee deebii itti aanu kennanii jiru.
Itoo daandii hojjennes fiichaa haasa'u irratti maal godhu tuuristiin as galee inni maallaqatti hin geeddaramu yoo ta'e gatii nuu qabu kana kanaaf buufanni xiyyaara nu barbaachisa. Bunni as jiru kun buna bosona keessaati addunyaa irratti barbaadamu. Bunni iddoo kana buna caakkaa keessatti oomishamu keemikaala adda addaadhaan hin tuqamne itoo buufanni xiyyaaraa jiraatee warri gabaa addunyaa irratti warri fudhatanii hojjetan itti gargaaraman akka salphaatti dhufanii qoratanii akkatti bunni kun oomishamu ilaalanii carraa gabaa nu banuu danda'a.
Itti gaafatamaan waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa godinichaa obbo Geetuu Laggasa gama isaaniitiin ijaarsi mankuusaa dhagaan bu'uuraa isaa har'a kaa'ame faayidaa inni qabu guddaa ta'uu himanii jiru. Maricha irratti waa'ee nagaa lixa Oromiyaa ilaalchisuun gaaffii dhiyaate irrattis deebiin kennameeraa jedhan obbo Geetuun.
Hojiin hojjetamaa jiru bal'aan akka jirudha. Waliigalteetti gara tokkummaa keenya cimsuutti gara injifannoo siyaasaa arganne itti dhufsiisuu danda'utti dhufuudha akka qabu mootummaan kutannoo guddaa nama jechaa akka jirudha kan irratti ibsamicha.
Karaan aspaaltii magaalaa mattuu hangafoota lamaaniin eebbifamu sabquunnamtiin biyya keessaa faanaa biroodkaastiin korporeet gabaasee jira. Manni amala sirreessaa mattuutti argamuuf hojiileen misooma magariisaa garaagaraa mooricha keessatti hojjetamanis akka daawwataman dabalee ifoomsee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
xayyaara Itoophiyaa bitootessa kudhan kufe kan ilaaleen ibsi ka kenname torban darbe kana ture.
Ibsa ministeerri geejjibaa kenneen illee odeeffannoon sanduuqa gurraacha keessatti galmaa'eetiin hin argame balaliistonni xiyyaaricha akkaataa qajeelfama booyingiitiin hordofaniitiin to'achuudhaaf yaalii jabaa taasisanillee osoo itti milkaa'in hafuu isaaniiti akeeke adeemsa qorannaa kanaa sadarkaa idila addunyaatiin hojii raawwachuu keessatti dhaabbanni ameerikaa naashinaal tiraanspoort seeftii boord jedhamu ogeessota kudha jaha ol hammatee fi ogeessonni qorannaa balaa xiyyaaraa biyya faransaayii fi ejensii wabii nageenyaa aviyeeshinii gamtaa awuroopaarraallee walitti bahaniitiin gareedhaan dhimmichi kun qoratamaa turuu dubbatan dhimma qorannaa balaa xiyyaaraa maaks saddeet kana olaantummaadhaan kan geggeessaatiin ture ministeera geejibaa Itoophiyaatti daayireektara qorannaa balaa xiyyaaraa ta'uusaa kan dubbatan ministeerri geejibaa aadde daagmaawit mogos አንደኛ አውሮፕላኑ የጸና ወይም ቫሊድ Xayyaarichi waraqaa ragaa seera qabeessa balali'uu isa dandeessisu kan qabu ta'uu balalistoonnis ga'umsa balalsiisuu itti danda'an kan qaban ta'uu fi ragaa qorannoo ga'umsaa kan qaban ta'uu dubbatan. xayyaarichi yeroo balalii irra turetti haala nagaa fi sirriitti sarara kennameefirra balali'uu kan isa dandeessisurra akka ture ibsameera balalistoonni adeemsa xayyaaricha to'achuuf dandeessisu jedhamee dhaabbata oomishaa kenname hordofanii xayyaaricha to'achuuf irra deddeebi'anii kan yaalan ta'us xayyaaricha to'achuu dadhabuu isaanii qorannaa sadarkaa duraa kanarraa laalamee jira.
Gaafilee dhaabbilee sabaa himaa garaagaraa irraa ka'eefillee ministeerittiin addee daagmaawit mogosii fi daayirektarri qorannaa balaa xiyyaaraa koloneel amdiyyee ayyaaleef deebii kennaniitiin hin jiru adeemsa beenyaa namoota lubbuun isaanii darbeetiin walqabatee gama abbaa alangaa biyyattiitiin bu'uura seeraatiin kan raawwatamu ta'uu kan dubbatan addee daagmaawit hojiileen hojjetaman amansiisaa fi abdachiisaa ta'ullee akeekaniitiin hin jiru dandeettiidhaan walqabatee humna jabaatu qindoominaan waliin hojjete. giddugalummaa tokko malee walabummaadhaan illee hojjetaatiin hin turre kan jedhan koloneel amdiyyee ayyaalew deebii kennanii jiru.
አብረን እንደሰራን ቦይንግ አይደለም ከኤንቲኤስቢ ጋር ነው በአብዛኛው የምንሰራው። ቦይንግ የኤንቲኤስቢ አማካሪ ነው።
kan waliin hojjannu booyingii miti kan nuti yaaddoynu dhimma ntsbti isa waliin hojjanna heddumminaan booyinga ammoo gorsaa ntsbti ntsbn ammoo kan nu waliin hojjete hojii gareedhaan waliin hojjanne kana ammoo kan irratti walii galle akka ta'e ni amanna gama kanaan yaadni qabnu kanuma gama biraatiin ammoo balaan xiyyaara kanaa gama qaama alaatiin kan biraa ta'uu mala yaada jedhameef qorannaa sadarkaa keenna jalqabaa kana daataasaa keessatti homaan arganne isa kana jala sararreetiin dubbachuu ni dandeenya homaayyuun arganne jedhan.
ፕሪሊሚናሪ ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት ነው እንጂ የመጨረሻ ፋይናል ሪፖርት አይደለም።
kun gabaasa sadarkaa jalqabaati malee kadhumaa miti qabxiilee dhugaa ijoon kan irratti ilaalame ka bu'uuraa yoo ta'u gabaasni ni dhumaas hojjetamaa fi dila addunyaatti waggaa tokko keessatti akka ba'u eegama gabaasni sun guutuu ta'ee haala qindaa'een ka ba'u ta'a.
gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktaar jamaal finfinnee irraa.
artiistoonni oromoo caama uummata karrayyuu mudatee dhaqanii egalaalanii booda marii gaggeessuu isaanii gabaafneerra.
Oromiyaa fulaa hedduutti warri horii qeencaatiin bula rakkoo hedduu keessa jira. Hedduun bokkaa eeggachuu jira. Kaan duumasgannaa eeggachuu jira. Kaan ammoo horii gabaa itti barbaadachuu jira. Artiistooti Oromoolee dhiyoo tana gara karrayyuu dhaqanii waan uummati keessa jiru laalanii galan. Warreen dubbis keessaa tokko waaqoo callooti.
Bonni akka hamaadha. Namni dheebuudhaa jiruun qabu bonni illee horiilleen qaqallatee akka malee uqqatee jira horiin lafti aduudha biyyee adii kana malee margi hin jiru wanni nyaatu hin jiru baay'ee rakkoo hamaa keessa jiran.
Horiin bishaan dhugeessaa argata. Namni bishaan eessaa argata?
Duraan boorasaa leedii roobaa kan jedhamtu achifaa dhuganii boorasaa leedii roobaa san dubbiin amma dheengadda dhufte sun addaan kuttee namni karaa san akka hin dhugnellee lafti sodaa taate achi bishaan dhabanii garaniif duuba deebanii haroon taa duraan jirtu haroon quuftuu jedhamti. Amma ol irraa fagoo jirti rakkoo ammaatiin amma rakkoo hamaa keessa jira uummanni sun.
Dhattee laaltee.
ee dhaqee ilaala funaannan qararrirraa jalqabnee haga barrutti deemne lafa abba warra abba kulaa jirutti dhufeen abba kulaa san dhufne rakkoon harkaa qaba rakkoon hamaan beela fi dheebullee nama namichi horiillee huuqqata irraa gurguramee wannoon jedhu beellis harkaa qaba qoonkoni aduunis akkuma jennu sanitti aduun hamtuudha ibiddi aduun sun akkasitti bu'ee jira rakkoo hamaa keessa jira ummanni sun.
Yoo yaatan maan taanaa jettanii yaatan.
Lammii lammumaa innee kaane daangaan Oromiyaa boosatii fi karrayyuu akka kabajamu kan jedhu nuti mee dhangaa san laaluuf deemne ilaallanis akkuma san rakkoonis rakkoodha akkuma sanitti jirti rakkoo walumaa nuti laalle beelaa dheebus akkasumatti laalle.
Isaniin artistii kun hagam biyyatti himtan. Artistiin Oromoo hagam qub qabdu warra horsiisee bulaa kana.
Artistiin Oromoo warri keessatti dhalatee keessatti guddate akka keenya amma no eebuu fi beela achi jirtullee hunda addaan baaseen beeka sirriitti uummata hanga uudhaaf gaa uummata keenya akka takka meedii hanga waraabbii achirraa waraabbanne komii uummataa fudhannee haga gadhiifne qaba qilleensa irratti qaamni mootummalleen akka gargaarsa godhe uummanni akka gargaarsa godhu akka namu wal bira dhaabbatu nuti labsaa jirra iyyaa jirra uummataanis akka gargaaraman akka uummanni sun gargaarsa argatan namni danda'u waan danda'uun akka gargaaru labsinee jirra iyyinee jirra nuti iyyannaa iyyachaa jirra gaafa wanni amma sirriitti isaan harkaa qabu rakkoo namaa bishaanii fi qoonqoo wanni lubbuudha wanni nyaataa qoonqoon rakkoodha horiin foon qabaatee gurguramellee irraa gurguratanii mallaqa gaarii ittiin argatanii rakkoo hamaa isaan harkaa qabu.
Isaniin artistoota Oromooti namicha dhageeti ilaale.
Artiistoonni Oromoo walitti gurmuumneetuma akka Sayyoo Dandanaa faa Fayisaa Furilleen jira Ibroonis jira hedduudha ijoolleen artiistoonni baay'ee jiru alkoo qasaruufaan jirti. Kana taanee dhanne. bishaanuma xiqqoo wayiit harkatti qabannee dhannee bishaan sun illee nomaa waliin geenye ofirraa dadhabnee deebine bishaan san caalaa qoonqoo nutti jira odoo bishaan waan midhaan nuuf iddanii hun jedhanii bakka achitti garaan nu matee irraa deebine achumatti du'a malee ofuma cicha malee hin dubbatu afaanii baasee kanaannatti jiran jiru haalli infilaale sun baay'ee haala nama suukanneessu baay'ee baay'ee bakka nu dhadhanne sunillee manni isaanillee kan diddiigame mana gaaddisaan citaa itti ijaaramee buuyyoon citaadhaa kun ittiin ijaaramin beeka ka aduun itti nama gubdu kanafaa keessa jiran manuma gaaddisan qabne mana citaa irratti hin ijaaramin mana akkasiisan keessa jiraatanii jireenyi isaanii bakka jireenya gadaa keessa jiran amma manni san.
Waaqo calloo guddoos galateeffadha amma ammoo artisti caaltuu butoo dubbisuu jira. Caaltu guddoo si galateeffadhaa yoo ammaan tan si dubbisuu jiru kana rakkoontu rakkoo akkamiiti maal irra mari'achuuf yaa'u jirtan.
Jechuun wanni irra mari'annoo maan seegaga naannoo karrayyuu rakkoo jira beekta. Qoffaa rakkoo bonaatu jira yaa obboona silaa waa roobu waaqa namaafidha waaqumsi nu haroobu jenna achi irraan immoo waraana jira daangaa maaraatii fi oromiyaa gidduu. Kanaafuu daangaan suni gama samiin immoo karrayyuu daangessa waan ta'eef namni bakka isaa qe'ee isaanirra qabu qaan jiru. Wanni nuti amma irra mari'annu waanuma amma beelaa dheebuu fakkeenyaaf amma namni duraanuu bona kee jiru tokko gaafa waraanni biraatti uumamee bakka sanirraa ka'e agas caalaa garan miidhama jechuudha. Kanaafuu amma waan san irratti wal mari'achuuf amma wal eegaa jira.
Isaniin artistoota Oromoo rakkoo daangaa Oromiyaa bonallee taanaan dheebuullee taanaan rakkoo horsiise bulaa akka biyyaattu hagam qubu qabaniif rakkoo warra horii kana.
Namni beekaa rafisilaa yaamanillee hin dhaga'u dhiqqaattillee namoonni quba qaba. Anama fakkeenyaaf dhalootaan nama gujiiti rakkoo horsiise bulaallee hin beekan dhalataa naannoo sanii waan taa'eef jechuudha. Kanaafuu walirratti ilaaluun tokkollee jira rakkoo. Taatullee nama inni quba qaba. Tuma arganii callisuun jira garuu. jechuudha amma rakkoo karrayyuu keessaa akka namni miidhamaa jiran namni maraayyuu hin beeka rakkoo horsiise bulaa namni kamiyyuu hin beeka horsiisee bulaan ka jiraatu marga margi yoo hin jiraatin bisaan yoo hin jiraatin roobi yoo siin roobin rakkoo hantu achirraan immoo yoo waraanni si dhaabate achiin bonni waraanaa achiin waraanni nami uume sirritti jira kanaafuu rakkoo gugurdaa jira namuu inni quba qaba.
Ruwaandaan fixiinsa biyya ishee keessatti gaggeeffame waggaa 25ffaa dilbata darbee kaastee yaadataa jirti. Pireezidaantiin Ruwaandaa Pool Kaagaamee kanneen lubbuun hafan galateeffatanii erga sanaa as jijjiirama biyyattii keessatti argame ilaalchisuudhaan dubbatan bara 1994 abdiin tokko hin turre dukkana qofa. Har'a garuu iddoo kanatti namoota lubbuun hafanirraa ifa calaqqisaa kanaaf galatoomaa jechuu malee waanan jedhu kabiraa hin qabuu jedhan itti fufanis.
Genocide hibernates as denial both before the killing.
Dogoginsi sanyii yeroo dhokatee guddataa deemaa turetti akka ta'uu hin dandeenyetti haalamaa ture. Ajjeechaa sana duras ta'e booda wantoonni yeroo dheeraadhaaf deemaa turan kanneen walitti hidhata qaban turan kunis mul'ata balaamaa of keessaa qaba ture.
Sirna yaadannoo fixiinsa kanaaf Kigaalii keessa kan jiru siidaa yaadannoo dhaabbate irratti dungoo qabsiisuun akkasumas bisii daraaraa kaa'uun jalqabame. Iddoo kanatti reeffa namoota kuma dhibba lamaaf kuma shantamaatu awwaalamee jira. Sirna yaadannoo kaleessaa kanarratti kan argaman muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waggaa 24 dura. miseensa jila tokkummaa mootummootaa ta'uudhaan ruwaandaatti tajaajilaa akka turan ibsanii ruwaandaan gocha akkasii kun lamuu hin dabalamu ija jedhu waan facaafteef nan dinqisiifadhaa jedhan.
It is my sincerest hope that Rwanda continues to shine light.
Ruwaandaan humna araaraa mariif dhiifamaarra dhaabattee ifa ishee ibsuu akka itti fuuf abdii guddaan qaba. tokkummaa keenya kana qabannee gochaan fixiinsaa kun addunyaa kamiyyuu keessatti akka nu hin tamne ni goona abdii jedhuun qaba.
Ruwaandaa keessatti bara 1994 fixiinsa gosi huttuu dhaqqabsiisaniin tutsii fi huttuu yaada madaalawaa qaban kumi dhibba saddeet ajjeefamuun ni yaadatama. waggaa hundeeffama ODP digdamii salgaffaa galma barkumeetti kabajamuusaa Muktaar Jamaal Finfinneerraa nu gabaasee ture.
Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi ittaanaan dura taa'aa Oromoo Dimokiraatik Paartii obbo Lammaa Magarsaa tokkummaa Oromoo cimsuudhaan injifannoo argame ceesisuun barbaachisaa akka ta'ellee dubbataniitiin jiru guyyaa har'aa kana salphatti hin dhaqqabne kan jedhan obbo Lammaan kan kaleessa arganne lakkoofneetiin hin qabanne kan itti aanutti darbuullee qabna jedhan.
Injifannoo siyaasaan arganne kan inni fullaa ta'uu danda'u kan inni milkaa'aa ta'uu danda'u misoomaan dinagdeedhaan yoo deeggarame qofadha. Misoomni kan dhufuu danda'u Oromoof Oromiyaan yoo nagaa qabaatte kanaafiyyuu nageenya naannoo keenyaaf hundi keenya abbaa taanee itti gaafatamaa taanee dhugoomsuu danda'u nurra jiraata mirkaneessuu danda'u nurra jiraata injifannoo siyaasa irratti arganne diinagdee irratti akka argannu gochuudhaaf hundi keenya nageenya naannoo oromiyaadhaaf misooma oromiyaadhaaf tumsuu danda'utu nurra jiraata.
Guyyaan kabaja waggaa 29ffaa ODPT fi waggaa tokkoffaa injifannoo kuni guyyaa wareegamtoota kanneen qabsoo Oromootiif wareegamanii lubbuu isaanii aarsaa kaffalan itti yaadannuudhallee jedhame seenaa qabsaa'otaa kanallee akka yoomiyyuu hin dimimmisnetti ifatti baasneetiniin kan ittiin galmeessinuudha jechuudhaan obbo Lammaan dubbatanii jiru taankiin keenna waraanni keenna tokkummaa uummata oromooti kan jedhan obbo Lammaan qeerroon oromoo humnaa fi kutannoo injifannoo kana fideen eegullee akka qabu waamicha dhiheessanii jiru. adeemsa siyaasaa amma jiru keessatti tasgabbiidhaa fi waldhageettiidhaan siyaasa jiru akka sabatiinsa qabaatutti irratti xiyyeeffataniitiin waliin hojjechuun barbaachisaadha kan jedhan obbo Lammaan.
yeroo kamiyyuu caalaa yeroon ammaa kun tokkummaa saba keenyaa qofa otoo hin ta'in tokkummaa jaarmiyaa siyaasaa oromoo yerootti barbaadu irra geenyee jirra qaqqabnee jirra kanaaf masaanummaa keessaa baanee wal diineffachuu dhiifnee wal gaarreeffachuu dhiifnee yeroo kamiyyuu caalaa jaallannes jibbines waa'ee dantaa oromoo irratti waa'ee faayidaa oromoo irratti teenyee waliin haasa'uun mari'achuun gar tokkotti dhufuun faayidaa dhuunfaa keenyaa cinaatti gannee dantaa oromoof jecha tokkoomuun barbaachisaa qofa otoo hin ta'in har'a nuuf dirqamadha.
Oromoo Dimookiraatik Paartii dhaaba dukkana keessa ta'eetiniin ifa har'a mul'achuudhaa jiru kana fageennatti ilaalaatiniin ture kan jedhan ittaanan kantiibaa bulchiinsa magaalaa finfinnee injiinar taakkala uumaa odp'n dantaa fi mirga sabaaf sablammootaa fi ummattoota biyya kanaa kan tikseetiniin hojjetu walqixxummaadhaafillee kan dhaabbatudha jedhan injiinar taakkalan ittaansuudhaan illee.
jiraattonni magaalaa finfinnee carraa kanatti fayyadamee garaagarummaa tokko malee sin tajaajiluuf hunda keessan dhaggeeffachuuf. seenaa biyya kanaa keessatti magaala guddoo biyya kanaa sadarkaa ishiidhaaf malu seenaa addunyaa irratti galmeessuudhaaf yoomiyyuu caalaa in hojjenna.
gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktaar jamaal finfinneerraa.
bulchiisa naannoo oromiyaaf bulchiisa naannoo benashaangul gidduutti mariin gaggeeffamuusaas ka gabaasne keessaa ture.
Waltajjii waliinii magaalaa Asoosaatti adeemsifame irratti kan haasaa taasisan pireezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaallee Hasan uummata naannolee lamaanii jidduutti waliin jireenya turetti rakkoo uumuuf qaamota socho'anii fi isaan kan humnoota badiisaa jedhanii waaman irratti qabsaa'uuf waliin kan hojjetaa jiran ta'uu himuu isaanii marsariitii hawaasaa dhimmoota koominikeeshinii naannichaa irratti ibsamee jira. Namoota buqqaatii fi lubbuu namaa dabarsuu akkasumas qabeenya mancaasan irrattillee tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuus dubbatanii jiru. Yaaddessummaan rakkoon akkasii qabu irrattis waan jedhan qabu. Waggoota dhiyoos sababa daldaltoota siyaasaan buqqaatiin doyii fi mancaatiin qabeenyaa uumame hedduu kan nama gaddisiisudha. Miidhaa rakkoon akkasii fidu biyyoota ollaa akka Somaaliyaa, Rawaandaa irraa qofaa osoo hin taane biyya keenya keessattillee waan yeroo dhiyootti uumame irraa barumsa fudhachuun ni danda'ama. Haala nagaa duraan ture deebisuun uummata gama lamaaniin jiru misoomaan walitti hidhuufillee birriin miiliyoona kudhan ta'u ramadamee hojjetamaa jira jedhan obbo Ashaadliin. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniitiin uummata baroota dheeraaf wal danda'eef kabajee jiraate walitti kan buusaniif hubaatii geessisan to'atamaa jiraachuu himuun uummatni kan biroollee wal kabajaaf jaalalaan akka jiraatu yaadachiisanii jiru. Dhimma wal kabajaaf tokkummaa irrattis waan dubbatan qabu. Wal danda'uuf tokkummaan afaaniin dubbachuun qofaan hin dhufu. Wantootni kunneen kan jiraachuu danda'an yoo anaaf, isaaf, isheef hunduma keenyaaf ta'edha. Yoo hunda keenyaaf mijatedha. Ministeerri nagaa biyyattii aadde Mufariyaat Kaamil gama isaaniitiin hojiiwwan haaromsaa eegalaman kan itti fufuu danda'an yoo nagaan jiraate qofaadha jechuun uummatni nagaa isaa akka kunuunfatus ergaa dabarsanii jiru. Aangawoota naannoo federaalaa malee abbootiin gadaaf amantii jaarsoliin biyyaaf bakka bu'ootni hawaasaa waltajjicha irratti hirmaatanii jiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
waraanni bilisummaa oromoo hooggana abo finfinnee jiruurra ajaja fudhachuu dhaabuusaa beeksise hoogganaan waboo kan gama dhihaa biyyatti obbo Kumsaa Dirribaa raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanii turanitti akkas jedhan.
waraana bilisummaa Oromoo zooniilee Oromiyaa hunda keessa jiranitu marii taasisee baasee ibsa kana baasuu fi baay'ee yeroo itti fudhannee marii guddaa gaggeessinee hoogganoonni isaa akkaataa itti murtii jajjabduu kennuu danda'an keessa hin jiranii hoogganoonni keenya iyyuu akka hidhamaatti ilaaluutti jirantu murtii kennuu dhiisiitii ofii isaaniitu bilisummaa mataa isaanii hin qabanii haala akkanaa kana keessatti immoo waraanni guyyuu hojii hojjetu dalagaa gaggeeffamu irratti murtii dabarbaada yeroo isaan akkaataa kanaan murtii kennuu hin dandeenyetti immoo qabsoon bilisummaa oromoo ilmaan oromoo hedduun irratti wareegamanii as ga'e kuni gufuu hamtuun isa fuuldura jiru cehee darbuu hin dandeenyetti rakkatee hafuu ta'a isa kana itti yaadneetu isa kana kan baasne.
Mee yeroo ibsa kana baastan gaggeessitoota dhaaba adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jiran wajjin waliin mari'attanii jirtu?
Isaan waliin wal marii gochuu ni dandeenya yoo ta'e quunnamtii ni qabna yoo ta'e maa ibsa akkasiitu baasuun hin barbaachisu maaliif jennaan quunnamtiin nu gidduu jira yoo ta'e isaantu nu qajeelcha nu hoogganaa kanaaf ibsi kun hin barbaachisu jechuudha.
Wanti kun seera adda bilisummaa Oromoo keessatti waan darbuun qabu labsiin akkana ba'uun?
seera inni cabses yookaan seera inni darbus hin jiru wanti jal'ate tokko iyyuu hin jiru wanti dabe tokkollee hin jiru wanti darbames hin jiru qabsoo oolchuuf wanta ibsame waan bahe hayyuu dureesaa dabalatee hoogganoonni ol aanoo damee hundaarra jiranii murtii kennuu danda'an akkasumas immoo dameeleenii murtii adda addaa fudhatan murtii xumuraa immoo hayyuu dureen fudhatu hojiitti hin jiru hojii dhaabee jira jenneetu amanna maal jennaan wal quunnamaan jirru nu qajeelchaadhan jiran dalagaa qabsoo addaan citee jirudha walitti fufiinsaan akka hojjetu goonaa jedhamerraa ka hafe waan seera darbee fi waan gidduu keenyatti rakkoo uume tokko iyyuu hin qabu.
Guyyaa ibsi kun labsame kaasee gaggeessaa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waltaliguun darbees immoo waltaligamuun hin jiru jedha. Maal jechuudha wanti kun?
Hoogganoonni keenya amma biyya keessa jiranii naannoo jiran irratti murtii xumuraa kaqabsoo bilisummaa Oromoo saba Oromoof darbuu qabu dabarsuu fi gahumsa saatoo qabaatanii jiraatanii akkaataan itti dabarsan suni rakkoo seenanii jiru. haala rakkoo akkasii kana keessatti immoo ofitti amanamummaanii murtii osoo hin sharafamiini qabsoo bilisummaa Oromoo fi darbuu malu hin dabarsanii jenneetu amanna kanuma argaa jirra. Waan arginu kana osoo ilaallu immoo murtii achi darbaa ture miidhaa guddaa keessumaayyuu miidhaa tarsiimootu nutti fide waan ta'eef sanarraa qollifachuu feeneetu kana ibsinee jechuudha.
amma gaa dhaaba irraa adda kan bahe waraana bilisummaa oromootu uumame jechuudha moo akkami waan saama.
Waraanatu dhaaba irraa bahe yookaan dhaabatu waraana irraa bahe yookaan immoo gaa afaanuma kallattiin si ibsu yoon barbaade fottoqiinsatu uumame jechuu miti. Hooggana keenyatu akka hidhamaa tokkotti jira qabsoo itti fufiinsaa gaggeessinee hooggansa mataa keenyaa kenninee bakka hir'ate qaawwa sana duuchinee isaaniin illee bilisa baasuu fi hojii hojjetamutu fuulduratti jiraachuuf taa'aa jechuudha. Isaan ammoo haala itti dandahame akkaataa keessa jiran hundaanii qabsoo karaa mataa isaanii karaa nagaa jedhanii galan sana gaggeessuu ni danda'u. Garuu wanni isaan gaggeessan suni unuu fi bakka bu'ummaa nuu ta'ee sabaafis bakka bu'ummaa ta'ee guutummaa guutuutti rakkoo uummata Oromoo furuu hin danda'u ka jedhudha amannee fudhanne irraa kaafee fottoqiinsa wayii yookaan adda bahiinsa wayii miti jechuu ka uumame.
Ajajaa Waboo Zoon Lixaa Kumsaa Dirribaa dhaabni Abaa'oo gama tokkoon qabsoo karaa nagaa gaggeessaa gama kaaniin ammoo qaama dhaabbatichaa akka taatan waboon qabsoo qawween gaggeeffamutti yoo hirmaattan kun waliin dha'uu darbees immoo hooggansa Abaa'oo Finfinnee jiru irratti dhiibbaa hin qabu gaaffii jedhus gaafatamaniiru.
Egaa rakkoo isaan irratti fiduu danda'u qaba jedhee hin yaadu garuu immoo rakkoo yoo fida ta'es rakkoon sun immoo ammaa miti eegaleera. miseensonni isaa hoogganoonni isaa akkasumas qondaalonni isaa olaaloonni mana hidhaa jiru waajiroonni isaa cufameera karaa nagaa wal jedhanii wal amananii inni galan suni gama mootummaatiin cabuun osoo gama kanattiyyuu hin ce'amiin dursee mul'atee ture jechuudha kun hundumtiyyuu immoo ta'ee ammas gara bal'inaan karaa nagaa itti fufna nu qabsoo keenyaa warri jedhe itti fufee jira waan ta'eef nummoo dursineetu amantaa sana hin horanne maaliif jennaan jalqabumarraa yeroo araara jedhame gara asmaraa deddeemamaa ture wanti ifa hin taane hedduutu ture akka ifa nuu ta'us barbaanne deebbii ittiin arganne akkuma namoota dhuunfaa shaantaa ofii qabatee gama adda addaarraa biyyatti deebi'ee tokkotti akka biyyatti deebi'amu ka hoogganoonni keenyi gaafataman isaan ammoo kana gochuu hin danda'anillee ture yeroo dheeraa fudhatame irratti mari'atamuutu qaba ture maaliif jennaani shaantaa miti ka isaan qabatanii jiranii lubbuu ilmaan oromoo kumaatamaatu harka isaanii ture isa kana akkasittiin xumuruun isaan irran turre ka'edhu yeroo sumarraayyuu kaasneetiniin itti watwaataa turre jechuudha. Kanaaf gama nagaatiin hojjenne jedhanii edda walii galanii waliin jiraatu ta'e rakkoon gama kanaan isaan irra ga'u jira jedhee yaadu.
dabalataan kan gaafataman waa'ee araaraati yeroo darbe araara irratti isin miseensonni waaboo ajaja keessan jala jiran akka hin galle dhorkaa turtan odeeffannoon jedhu karaa ittaanaa keessan ibsameeti ture kun dhugumaa gaaffii jedhuuf deebii yoo kennan namni araara jibbu araara dhugaa nama dhukkubsataa yookaan sammuu naqaa hin taane araara hin jibbine ani adda bilisummaa oromooti si'a lama lolaa dhaabuu kalabse jalqabarraa araarri kun haa milkaa'u jechuutiin osoo mootummaan lolan dhaabin lola dhaabaa ka jedhamne murtiin nutti kenname lola dhaabne rakkoo tarsiimoo seenne nu waraana bilisummaa oromooti araara hin jibbinu nuti jalqabumarraa dubbiin araara sanaa akkaataan itti deemamutu sirrii miti araarri akkanaati addunyumarrayyuu hin jirtu nama waggoota afurtamaa hanga shantamaa gidduu wal ajjeesaa turee fi gidduu ofiirraa wal amantaa hin qabnetu walitti dhufuuf jira sun immoo akkanumaani ujummoo qawwee ofii gadi garagalchee hin deemu gaafuma hogganoonni keenya biyyatti deeman gaaffinnitu goone osoo biyyattiin galameen dura murtii waa'ee dhimma waraana bilisummaa oromoo irratti kennamu nu beeksisaa jechaa ka turre kanaaf araara maaliif jibbina umurii keenyatu bosona keessatti gubachuu jira beeki lafee cabuu jirra dhiiga dhangalaasuu jirra dafqatu nu keessaa xuruuruutti jira kanatti guduunfaa godhachuu ni barbaanna araarichi miilanaas kan inni raawwachuu dide jalqabumaayyuu dureen keenyi qaabsoo gara biyyaatti seensisne biyya keessatti garuu wal amantaa mootummaa waliin gaggeessuun ulfaatee waan jiruufi uummata oromoo fi abbootii gadaatti dabarsinee kennineerraa jedhame. Kanaaf iyyuu qoree jedhamee waraana miseensa gabbu'anii nam tokko tokkoon gansiisuu irratti hundaa'uu caalaa hawaasa inni isaa ilaallatu qabsoon itti kenname sana waraanni kun maal siifaa ta'u jedhamee aangoo olaanaan uummataaf kenname waan ta'eef uummanni irratti murteeffatuutu irra ture sun hin taane hanga kun hin taanetti immoo namni yeroo hundumaa namatti duulu kaqawwee qabu qofaa miti warri kun duuladha nurratti baname duula sanayyuu ofirraa ittisuutu nurra ture nu garuu oromoo gidduutti ammallee hadhaan biraa hin jiraatiin jechuun hanga isaan diiganii xumuranii deebi'anillee teenyeetu malaalaa turre jechuudha.
Obbo Toleeraa Adabaa oduu himaa dhaaba Abaa'ooti. labsii waraanni bilisummaa oromoo labse dhaabni keessan quba qabaa jedhee gaaffeen ture.
Wantoota akkuma warra kaanii feesbuukii fi waan adda addaa argine malee waan akka biraatti waan argine hin qabnu waan isaanii haa ta'u kan biraas waan adda baafanne hin jiru. Wanti akkuma beekamu dhimmi waraana bilisummaa oromoo ilaallatu karaa maanguddootaa fi abbootii gadaa akka dhumatuu fi gama sanatti dabarsuun keenya ni yaadatamaa isaan booda hariiroon adda bilisummaa oromoo fi waraana bilisummaa oromoo gidduu citee ture isaan waliin wal quunnamu turanii isaan immoo waan irra ga'anii ibsa wayyaa irraa eegaa jirra malee gama keenyaan akka mariin adeemsifame hin jiru.
Seerri adda bilisummaa Oromoo murtee waraanni bilisummaa Oromoo amma dabarse jedhame kana deeggaru ni jira dhaaba keessan keessa jechuun bulmaata keessan keessa jechuudha.
Waraana bilisummaa Oromoo akka heera dhaabaatti adda bilisummaa Oromoon ijaaramee adda bilisummaa Oromoon hoogganamaa kan inni ijaaramuuf immoo galii siyaasaa dhaabaa bakkaan gahuudhaaf kanaafuu qaama dhaabaati qaamni dhaabaa tokko immoo achi bahee akka jaarmiyaa tokkotti bulabsuu fi mirga kan kennuuf hin jiru yookiin immoo heeraan deeggaramaa miti jecha.
erga labsiin kun bahee waraana bilisummaa Oromoo duukaa wanti sun dubbattan yookaan immoo wanti qunnamtiin godhame hin jira.
Hin jiru hin jiru.
Obbo Toleeraan dabalanii yaada gaggeessitoonni abaa'oo Finfinnee jiran murtee sirriitti dabarsaa hin jiran jedhuun labsiin kun labsamuu mormuun nuti hojii dhaaba kanaa hojjetaati jirra jechuun deebii kennanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii irra.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa.
This program has come to you from the Voice of America,